my people, i don't carry another one come ooo oh. dis one now na for oni of fair prince tadenika wo <laughs> yeye and our beautiful queen naomi yes o oh, my pipo welcome to bose corners tv hmm if not today now you did get the post say you never follow me you didn't mean so. May you follow me oh subscribe and may you follow me for my facebook page mm, because you dey miss subscribe guys hit on the notification bell because if you not do so eh you go dey miss different kind of things for for here so subscribe make una no miss to subscribe you understand my people. hey na wow for winch people make una see pikin hmm queen army god go bless you hey make una see pikin o my correct pipo our wicked pipo wen e no value dis queen naomi and im pikin na ogun na e go kpai dem i swear to god ogun benin ogun na e go kpai edo state benin <laughs> ogun oyo state ogun ife ogun na e go kpai dem anybody wey dey plan evil against dis our pikin and dis queen naomi na ogun na im e go kpai una you understand so how how king now king come follow e, anyway make i no talk so because e dey believe say my correct pipo say di king dey hide di pikin you understand guys eh eh me na that one me i come believe right now because i don't hear that one friend friend friend say that they hide na hide that they hide because me i no believe say hmm, The king when we know say e go let's go of queen naomi just like that. Me, we no believe that one say go allow queen naomi and this beautiful picking go let's go of of the picking and queen naomi so my correct people, nobody believe that one so my people, <laughs> eh na wow make una see prince so don't be smarting tin hey see as he make <sighs> ah god you see the god wey go help me kpai those pipo wetin be their name see nose iye iye iye iye ah caviar see you are missing o pikin wey you suppose to say you go hear daddy pam pam pam eh, when those people dey say ara ara pikin go run come you go carry am kábíyèsí who do you this one eh oh my people make una come pray oh we need fasting and prayer make our everything wey lola do this kábíyèsí lola and igbira because you see ashley mm, dat one I just uh, eh, peperepe you understand me i no dey count dat one to be anything because ashley know say mm, say either ashley no care to be second wife uh, your dead spirit no be for to be first wife ashley now second wife ashley dey to e, want to even be my people, wey can tell you ashley ready to be second wife follow queen naomi i no lie to now yes yes i know say me and she will not. They agree it's good to say the truth but right now me i not gonna know say e be like say only of Ife e be like say no love Ashley He just dey use and they do uh, this thing anyway not be Ashley i can't talk for here so me i come dey talk of say this all this one when now when they come they pack They come you see the jealousy wey e dey when e come be say all those people when they dey palaces say they no They no hear cough of picking or cry of picking. Now they come come as queen naomi come come come break the yoke come break record make i tell you now, guys Now this speaking and queen now, na im dey hold dat palace nobody you understand who person wey god Don't bless who want collect am for im hand kabiyesi you no dey if now woman do you or man I do you He there for your family When im do you say make you no there with your family make you not dey with your pikin and wife say make you not dey with your even your daughter holy ghost fire na go scatter dem o oh. dem no go know peace see dis kind fine pikin hey na dem go still come dem go come say dem say na our pikin you who even know you village musheshe village musheshe like you and anybody wey come my channel come collect my picture collect my picture o oh. hmm like una dey put credit cos e get one person wey dey collect my video go just dey play am without e no put credit i don see am o youtube write me o -huh. so make you dey put credit me i no dey keep person strike because e no dey easy to get to sit down dey upload video and now you you come dey steal my video instead of you to go dey Eh, you go even take am you no go even give me credit so guys hey na only of ife my pipo say wetin we dey hear o a friend o na we hear o eh na dey tell tell me o say dey just dey hide dem o eh say you see dey eh, queen Amis still dey marry am o say where e wan go wit e pikin na wetin we hear o uh, say na na na na still wife so where is she going to with my son the crown prince that is holding that seat now queen uh, um, you know say some people and eh, they so their mumu so they know they know the meaning of waiting. person they talk if not be this pikin Ooni of for don't destroy if not be this speaking, so only of Ife supposed to even buy private jet for queen naomi i swear to god private jet go dey use am dey carry then tadenika will go non-street okay never start non-street school and those people wen e dey lie lie dey go eh i know say na lola na im dey lie lie dey go my pikin this my people. This pikin e get one particular person wey go go dey write nonsense go dey write i see see am for comment section just now say eh, na this pikin wey be like this. na dem say get health issue pikin when e correct like this. say the person dey lie so why be say una dey believe people. una no know say dat right up dey come from lola from eh, palace from lola This pikin as ah, this pikin be like this. so you know say as e heavy e carry papa chest na no see the way wey caviar sit take dey stand na this pikin take stand see Kabiyesi knows everything mouth hey you really blow yo but i prophesy for for Adenikawo God will bless you my beauty my handsome priest you will grow old o and give us great grandchildren you you become a king eh, in Jesus name mm. what is your own no man shall take it away from you the hands of people will not locate you in Jesus name man eye of evil people haters will never know you anytime they plan evil against you i know say your mama and your uh, grandmom i know say they no dey sleep na hey the kind prayer wey dem dey fire even though for palace dem say ikwinami dey pray say dey make dem dey fear igbira na im talk am o the time wey dey come dey sleep palace He say ikwinami dey pray say dem dey fear am say the ikwinami say e prayer alone, eh without him mama he say he go hold the palace i swear to god na waiting. i hear na be dis one say kunami prayer say that dey fear say he go hold the palace na wetin dem tok o oh, now they tell you now so my people. hmm I beg my correct people, my correct people. make una stretch on our hand make una pray for tadenikawo oh. it is a pity that oni of ife decide to be packing women like sandy in a month he pack four women that is sign of depression kábíyèsí àná kọ sí o no be cause be depression o oh. eh, i just dey tell you it's not that ah na na your heart. ee jesus christ o oh, see pikin hey! my prince tade bọ̀bọ̀ bọ̀bọ̀ bọ̀bọ̀ Queen Ami God bless you hmm. kábíyèsí you Queen Ami desire private jet from you any month when e go cut because of tade tade they are not supposed to dey stop pipo to dey insult this queen any month when e go cause this queen again holy ghost fire and I go scatter them so lola may you just dey there eh, na lola be im name no na dat one igbira May you dey there o oh. ehem kunami sit <laughs> you see tade the hand of fire is upon tade what god cannot do does not exist o oh god of pastor jerry eze i bless tade no evil hand shall locate him no evil hand shall locate the mother in the name of jesus Whatever they have used to mock the mother, the mother will overcome it. And they will grow old in Jesus' name. You will have more children for us in Jesus' name.